father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see money I no go waste Money money ego ego I can't go. Money money ego. make e add up baba. I no want to see you jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí débìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. mi pọ̀ o. Have mercy on me and give me good life. E dey last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah, go. Oh. go. I think I know. all i salute una and welcome una this beautiful morning to our business and lifestyle program inform me with alayemi and co and this now on our number one online radio station inform me radio international my name now olayemi i salute una <laughs> oh things they happen my people things they happen you know this morning i just uh, read something say half half truth na lie and lie na sin half truth na lie and lie na sin i hope say somebody carry this word make you begin think am meditate on am for us to understand within mean. Well, so many things there, so many things are our table. But before we enter the matter, before I hear my brothers and my sister voice, I go like remind us again. Come be like say we don't become prophets. <laughs> I go like remind us say political power na power wey dey obtained from the people, and it must be controlled by the people. if the indigenous people of nigeria not take charge of their environment not take charge for their lives and their properties the politicians go continue to dey use us to dey divide us in the along uh, political uh, line uh, along religious line along economic line ethnic line dem just dey divide us dey divide us but wetin we need na love dem say love is more than enough anybody wey dey seek power e gets negative reason e get ulterior motive e get reason wey no good for we the people na for their own selfish reasons and the politicians dey feel politics na man made politics e dey set up to take control the people but no be so e suppose be na we the people go dey control the politicians you know yesterday they say uh, small waka waka happen for inside edo state when people stand up say we no go gree o oh, we no go gree unto this uh, forceful vaccination matter and uh, card matter in the process of say the state government dey control dey make pipo lose their jobs lose their livelihoods and yet tournament dey dem no talk say show your card before you enter no you see say na the one wey anything wey consign dem dem go say make we remove our eye but anything wey get to do with the eh, indigenous people of nigeria dem go wan use by force anytime wey you dey use by force do something na bad thing na that thing be even as a parent god don already tell us say life and death dey for front of you he say but him go want make you choose life o oh, so that you go live not be by force by the time it, just still be like um, where we for dey worship say you dey force person oh my own na to sell wetin i believe to you na na your choice to come choose am or not to choose am back to my definition traditional power nko na traditional power na there we get power o um. because each and every one of us come from somewhere and for centuries we don dey live by some laws some principles wey dey governed by our tradition traditional power na power wey god give us na our better e be therefore na for us to enforce am how we wan take enforce am we must join hands together whether you come from north south east and west we go join hands as long as we be indigenous people of nigeria make we chase all these people make we make sure say their plan no work you imagine say na uh, the good book say as far as you fit see am so you go fit achieve am abi no be so as far as you fit see am then you go fit achieve am me i dey see am say di indigenous people of nigeria dey united to fight the good fight to secure our heritage my name again na olayemi i salute una well well no be only me dey inside studio we go start with uh, madam madam speaker abi <laughs> madam ikekwa my people, i greet you now mm my name na sandra ikekwe saluto na plenty plenty. They uh, don't give me permission when I talk. Okay, my people. My name is Adam Wakawa. They salute everybody this morning. Who gave you permission? I call your name. <laughs> <laughs> you don rope yourself now who give you permission okay madam kekwa eh, na you give am permission. i bin no give am o. Uh, okay you look your face uh, okay na na i. na kekwa you dey deny am oh. eh, o. after am e come do like this na i come say you don give me permission. <laughs> okay. my people my name na adeomuaka i dey salute una this morning we dey thank baba god as he give us opportunity to take see today light and uh, i wan beg make we remember say anywhere where you dey where you for come the way you play the role when they there na im go either leave your mark on golden stone or put am for slate when they go use duster clean comot so remember when we dey grow up we use duster and slate but sometimes e fit be say na ordinary sand dem come write your name put because you feel say you go value wetin you wan gain now pass wetin your people suppose gain throughout their lifetime if you do am i dey beg go repent change go change wetin you the agreement wey you don sign before because after you waka comot your name go come be like abomination today nobody dey gree bear cain no be because of say cain na bad name o oh. that spelling till today still dey there but nobody dey gree use am <laughs> so i wan make you remember say good name is rather to be chosen than great riches my oga dey omo people na lie these days eh na very few people get still get this uh, mindset of say good name is better than riches you una go see na that na the topic wey we wan treat this morning na eh wey be say the love of money come supersede the value of life for our country nigeria. Uh, ah. But I don't know that I don't. don't already asked me or been asked. Make I uh, talk. Uh, carry on, carry on, carry on, carry on, carry on talking. <laughs> okay, <laughs> my people are getting a good morning today. Today is a very beautiful day, and um, weatherman say scatter th- thunderstorms. You know, now go come here, but I never see thunderstorm with scatter. Only scatter people that they see. whether they whether they scatter scatter things for Nigeria. It's, so it's sad. Very sad. They don't gather as clouds together for evil rain to fall. So, but uh, as we did, make I just give out my name. I be Isaac Mary Littleton Arkinson. And scatter thunderstorms of people no to disturb me today. <laughs> um, the girl with him, madam, just talk just away or garden or look my eye. Madam talks uh, today people come value money pass good name. And um, I believe so the reason why they think of be like that be say many people be very empty. And I'll tell you why they they empty. You know, madam say I fly. half truth na lie and lie and lie na sin. sin and you understand when person don dey consis ten t with sin e go dey empty and once e dey empty because of say im don separate from from im god e, e, e go dey vulnerable e go dey vulnerable e go dey look for wetin go complete am wetin go take wetin go take cover himself wetin go take you know satisfy himself that emptiness wey dem dey feel like my papa go talk yes na make i talk am <laughs> that emptiness wey dem dey feel na how dem go dey gather gather dem dey look for money to give dem security dem dey look for money to give dem to give dem peace dem dey look for money to give dem access so because the person don already dey separated from in god whoever be im god because every quote unquote god get im principles if na sugusugu god ikwikwi god you get in principle if now google god you get in principle and even if now the almighty god he get in principle but when person they carry out these lies you go understand See our african traditions they very very close to the holy book to the to the bible agreement today things when you go see say the people of god they practice you go see say now in Africa they practice the culture of respect the culture of honor stealing abadomike talk am last week now see person go gbab person thing they go collect that person bring am give am public flogging public disgrace i still grow come reach when one guy mature guy the guy don mature finish we we will be children we be omode that time the guy go thief i no tey he thief na dey strip am naked come see the shame even myself i feel am as a small pikin mature with him rope just dey one guy everywhere gbagada gbagada gbagada the guy dey walk see him face ah they can round the whole igara karakon they no beat am nobody that guy that guy na pastor today so you understand he so eh you know he repent o oh, when they say everybody don see him rope finish you no know wetin that thing be <laughs> for you know so this is the point wey i dey try to make when people don dey break the principle of what dem believe in wetin dem believe in when people dey break that principle they go dey look for wetin dem take cover that shame na im dey go dey go dem dey loot dem dey loot dey steal money dey go for money dey bear false witnesses dey lie dey kill just to see wetin go satisfy that emptiness wey dey inside so i believe say na, na my introduction be that anyways <laughs> as ogademo dey talk i say who first talk na him dey talk last. <laughs> i dey learn now na who first talk na im dey talk last <laughs> well today we wan talk about wetin dey happen for our country nigeria because this na the only country wey we get na here i no know about una but my cord na here dem bury am put Me i i i no know e get some pipo their cord dey here They still want say na another person country na im dem wan go no i i get tie when dem go say whether you get time for this my time na here na e dey <laughs> you get but make we make we talk wetin dey happen i know say we go continue tomorrow because we no go get so much time to take talk but this na just intro oga adeomo you you you talk about one document this morning just before we come on air we dey talk about uh, the amalgamation a lot of people no know about that document or they no even know wetin the document dey about say the amalgamation na between the north and the south say nothing like eh, south southwest eh, southeast northwest eh, north west, north central say nothing like that. dey so therefore we begin to that that suppose give us a certain perspective on wetin to dey do but aside of that document oga adeomu we see wetin dey happen right now because e don already dey play out because even the politicians understand that is why for governors forum dem dey always get eh, northern governors forum and southern governors forum e don e already hmm. dey e dey there but na we the people na e no understand we dey think say that they they say that they play out for us and all dat na script wey dey written according to dat document di amalgamation of nigeria na im dey play out now but di sad thing about dis whole thing be say why dem come value money over di lives of di indigenous people of nigeria we know say agenda dey wey dey make dem dey do am i i i no really under I understand massa no understand no okay oga oga adeomo make the indigenous people of nigeria understand okay make we make i i think that's more like it make we make the indigenous people of nigeria understand wetin dey happen because lives dey go on eh, they dey eh, delete the lives of the indigenous people of nigeria these people and their and the elders elders oh sir isaac mary you talk the other day say uh, make we not forget say the elder wey get white hair say na full he first he first dey foolish abi for yes. for yes. for im youth yes. uh, how you take talk am that day. i say elder wey wise for small pikin e go wise when e don old but oh, elder wey be all there wey be all there for small pikin go be all there for old age okay so we no dey insult anybody but this na just This na just the fact so that make we understand say not be all the in quotes elders na im get to speak for us the indigenous people of nigeria okay um, Uh, una thank you no vex i never land <laughs> eh, say eh, na eh. money matter na im dem go fit sit down dey talk about and then dem no value the lives of the indigenous people of nigeria wey bandits terrorists dey kill wey we no get free movement again for our country dem no sit down talk about how dem fit put forces together to secure uh, our country to make people move freely make hunger no dey make we begin do our farming make we be our social lives make e no die dem no talk about dat one na money and power na im dem dey get meeting to discuss the indigenous people of nigeria we dey understand wetin dis thing be no be for us anything wey dem dey do now not for the indigenous people of nigeria oga adeomo carry on i first don say una thank you uh, as you take take your time out to take listen to us this morning and ma thank you as you take even bring this topic because many of us no dey quick understand uh, many people out there no really fit comprehend the real game of throne when they go on Eh, but make i come to i go come the way the no i just pray may god help me with my language this morning no worry so they just dey look my hand no stretch hand to my face this morning look my hand <laughs> oh. okay now eh, first i want make we understand say a simple message to the people when they talk. say dem wan go dia different ways Now only two group we get for nigeria if you don't know just know today as she don't talk, I'm just now I just north and south no southwest no south south no southeast no north central no northwest and no northeast no core north nothing like core north north na north but let's come to the way the governors forum in the north and the southern governors forum they don dey try to exchange words the issue of power don dey become another matter now to the point say yesterday you see a counter meeting wey dem hold first groups don dey come out from the north say we get the majority we no play second fiddle we get the majority to always win election so na we dey make anybody win election and because of that, the southern governor say play the game and drop wetin you dey talk by say you choose from here and then we go tell you say we get the same population When no dey always get interest to go tomprint say dem still dey available i know wetin make those statements dey come like dat hmm, hmm. actually population dey here let us be very sincere the population too thick and the number of voters card dey but they are not always in use let's leave that one until another day but now the choice over money i mean choosing money over life when you look at wetin dey really dey go on na wetin make the game of politics become dirty first of all na im be that why because betrayers always dey and the reason for betrayers na always for money because whatever position when anybody give na wetin dey attached to the position na you dey go after not be actually to. not to serve not to serve. why. yes no a lot of us no really believe in this issue of say i get a dignity to protect dem tell you drop am nobody dey eat dignity if you go position you comot you go look like agrosale when no build houses full everywhere ah. you come out sufferness go kill you for where you dey nobody go ever come back to your rescue you know we you, rem- to, you remember we need to immortalize that man yes because i remember the last the the, the, the former governor of the state the last governor before this present one na go renovate a house i still remember so wetin make me before they come change the school name to a name that mm -mm. time uh -huh, now because small small things dey wey we suppose dey take take follow things the man even though they accuse am say they say e throw key abi yeah e throw key during burial till today they no see who catch the key o oh. wey dey take arrest am the reason be say he no allow somebody take control mm. na e cause that matter o oh. mm. na the issue of choosing money over life. lives. See, it good may we they give instances before we go begin to take our final conclusion yes. on this matter. Another thing when we go quickly they realize we say we see how the last 2015 election go and we know wetin tan stand for tan and you know a lot of people were wearing that t-shirt everywhere but the same people they collect the money from the sitting president then they could go use am work against am choosing money over, over life. life you know why the transformation agenda of nigeria na be the meaning of tan okay you remember yes, that period yes now these same people go come office hold meeting as tan members but when they finish everything you use in empowering them we're using it to do canvassing for the opposition so now in in politics when you don hear the word opposition and ati party e simply mean say you when you be member of so so group because of wetin dey offer you choose to betray us na in that word ati party come from now today the southern and northern governors dey try to trade words on vat. Mm-hmm. you see when you check vat if actually vat has to do with the value of life nobody for pursue am i wan come again if mm. vat was actually a quantification or they use am quantify the value of life of the indigenous people's life yes nobody for fight am it's of no use to me what am i doing there mm. the southern governors for no even carry am go court neither will the northern governors sit on it to deliberate but because they see say zamfara dey raise seventy-five million and rivers dey get how many and then at the end they go get four point six and then zamfara go come get two point eight billion e don consign money we need to hold meeting make zamfara no go run at loss we need to hold meeting make one of that state no go run at loss we need to hold meeting make this one make this one no you know when you dey check round wetin make me dey name because they all day on print media we get them for our archives, archives. and all of those stuff so mm. now by the time you check the lives when they lost for zamfara no concern these northern elders na vat na vat na im concern them and retention na im na im be the vex wey i dey vex yeah. this morning. because when they gave a statistics of the number of lives wey dem dey lost property wey dem dey damaged cattle wey dem dey rustled and the kind of damages that have been done so far women wey don dey raped eh, children wey don uh, become orphans mm. eh, uh, wives wey don become widows and even along the line men wey don become widower dem no wan dey sit down hold meeting about dis matter but because it has to do with money people go hold meeting to retain and i use that thing help me to return back to the statement of one of the northern i mean northern elders forum the the spokesperson mm. he say now north is just healing up we cannot let it go now the north is healing up we cannot let it go we cannot let wetin go the power go nor the control of the money go, go. so this now lets you understand the game when people they constantly they play even though they come out say we regretted not mm-hmm. yes. from removing jonathan but by the time you put the statement together action speaks louder than words yes by the time you put them together you see people trying to play to the gallery as well like the way the bauchi governor used against the southern governors that day now let's look at even the southern governors when did they say i support i support when wike carry first carry that matter go court how many of them dey court with wike okay. why do we always like to celebrate only when people win and we don't want to contribute to their struggle you are supporting now because you feel say you you dey support now because you feel say wike don win and that the case even as e dey go appeal you no you no see the future or the supreme you no see the future of the federal in the hands of this matter then i, I need to come out oh, so that make i fit take possession of my place is equally the issue of valuing money over life now let us come to every state in edo state we, for edo make we use edo as, an, as a case study because even the same rivers i dey go there for edo at least on daily basis just not less than 50 people dey die for forest when don dey kidnap when no fit pay ransom even some wen pay when dem dey kill dem no gree return dem some the only ones wen don fit escape dey carry bullet wound dem still dey on admission now mm-hmm. wen dem keep for some places wen dey undergo treatment government no ask me o oh, because i no know whether na you even send dem so mm. no just ask me now the question is this you go see say kidnappers dey take lives people dey maim dem dey do several things you no one day call to say okay i need to stop this thing because even without these people i no fit get my tax na there i dey go so and then i be eh, no vex o because our people we the indigenous people we dey quiet over this matter now they dey delete our people dey go they delete and they go we dey dey fewer and fewer and fewer which means by the time Uh, the number don reduce the few of us wey come remain they'll in fact eh, not be only pound of flesh they'll collect again they'll begin take our blood join so when you don check the ah. entire project you find out that a sitting government wen go take you know as e dey talk about this oath of office and people nigerians indigenous people of nigeria never see am you know say as a city governor if more than one person die you suppose comot for office because you take an oath in the office. to secure to secure the lives, the lives and, properties. and properties and the moment you are not able to do am again you comot for office make who go fit go do am but because our life for here constantly dey remain on the issue of say i must use by force collect am make people no dey fit i dey come again just yesterday over forty people die for south kaduna and yet yes over yes, south over forty die for south kaduna on the new attack. now governors forum yes northern governors northern forum forum and elders elders not talk anything there, about that no, one. they were even in the same zone okay. holding meeting They no talk about the matter they were discussing retaining presidential power and vat They come dey use am dey talk say if all the states follow the way rivers and lagos state dey go crisis go come now the question is this wetin make dem constantly dey focus on this. why dem no discuss the forty people wey die because on religion according to that apo eh, imam e say religious sentiment don make dem no dey gree tok toward that direction The southern kaduna which religion dey that area and the northern kaduna the northern part of the kaduna which religion dey there and why why the constant attack on the southern kaduna wetin make am when e come be say na only there the attack dey always go go help you to understand why that meeting dey go on yesterday and dem no wan discuss that matter because the issue of money and how we constantly dey retain wetin concern our pocket na im we dey after and so now to the indigenous people of nigeria you when you dey go do gambling it's a game of chance but if you do investment you are having a guaranteed return i wan make we quickly realize that if people dey gamble with your life you have the now just slim chance you get to fit escape mm. are you getting what i'm trying yes. to say and na wetin dey do with us be that so to the indigenous people of nigeria Somebody died for Santa Kaduna yesterday. Zamfara was attacked. Go rivers. People mystically they, they, they kidnap people. You remember that video of the young lady when they carry yeah, yes. when they come later oh. they come they slaughter person for mm-hmm, a present and mm-hmm. all of mm-hmm. those stuff. But after they carry and enter, they come say she no go they go no go fit use am for the ritual. Only God know how they fit take how she manage come out from one local government when no concern where e for come. But as I dey talk to you, even a few days ago kidnapping still take place for rivers and na for rituals people are selling human parts and na people dey go there go buy them sometimes they even sometimes dem even dey go there with escort yes i remember one when happen for edo state one time along idogbo after i just between around egba the guy dey always pretend say na madman im be but the day when the youth attack am wetin leads to that thing there is always a day when person fowl dey lay cook egg if dey do bad thing the young man i mean the guy dey always pretend say the man He go naked dey baff for road people come how see this guy oh uh, as a giant reach one late night dem dey rush somebody go central hospital Nine people see say black black black black motor dem all stop there they everybody dey carry cooler dey comot for the place na him youth quickly down na <laughs> when day break na dem say we must visit dis guy wetin those vehicles dey do for here last night as god will luck will run against him all the money wey dem take buy things yesterday night and the dollars wey dey involved and the pound sterling wey dem carry come there the lady im wife wey dey always pretend to still be mad woman na im dey bring the human pass and at the same time dey carry the money comot for there to go share for where the pass for dey come e never come na youth attack am when they were trying to leach the man na police rescue am till today the guy vanish hmm. now wetin make me come from this angle you discover that people constantly dey choose money over, over lives. lives that guy we needed to find out how many men or boys or girls children you don take who are their parents where you for take them mm. how e go pay for wetin e don do but somebody she did it so when you dey look all of this today i wan beg us say we should say enough is enough if our if our people know say the life wey me and you dey live say somebody a political class from both ends yes both the north and the south they take them they play game you no go you no you no go just sit down dey talk say eh, na their matter eh. no because the first cry wey you dey cry say things too cost na wetin dey use you do na im lead to am so make i let others talk o oh, but i wan make you realize say you fit stop am mm. maybe by tomorrow we go discuss process when they take dey stop all right write am down <laughs> uh, my people na still dey listen to us on inform me radio this morning and this na on a business and lifestyle program and we dey talk about the way wey our people our politicians take dey love money over the lives of the indigenous people of nigeria before my brother go talk madam ekekwa i know say the matter dey mm. shake you the way wey you fold your hand like this. so e just make o dey catch me the matter dey make o catch me the good book talk am say money good you see but the love of money na e be the root of all evil not some all so na the love wen e be say our leaders come love money na im make this evil wey we dey experience now for our country our communities na im make am wey be say dem dey exist na im make am wey be like say evil come be good, good because e don come dey legal mm. evil come dey legalized when e be say even when you dey dey do am people dey see am i no legalize am i no support we no <laughs> support but <laughs> our leaders don legalize am sake of say if dem hear say person do bad instead dem go act dem go support am na dem come dey back evil na dem come dey support evil na dem come dey sponsor evil this one na big error and abomination to our land abomination before the god wey create all of us na be wetin we dey experience now wetin me i dey talk They come value this money pass the life of the people me dey ask if everybody delete comot who dey wan lead na only them with their children go just dey exist for the life who dem go lead the good book talk am say na multitude of people wey leader get na be the pride wey e get if you dey call yourself leader and you no get people wey you dey lead you no get honour wetin make you get honour na the multitude of people wey dey under you by the time you come delete all of them who you dey lead you no get honour so now wey be say una come prefer this money pass the life of the people una allow the people dey delete una honour don go una mean say una no mean anything to the people again na wetin e stand for be this now we dey hear things wey dey happen like my sister talk the kidnapping everything killings wey dey go on shedding of blood come be like say blood e don stain everywhere blood don don spoil everywhere for the country when e be like say the land need cleansing right now the blood of the innocent when people dey shed and because of how people our leaders no wan talk put those blood those people blood dey their hand because dem no gree do anything about am na dem dey side or support the people wey dey do this bad so the blood of all those innocent people e dey their hand na wetin i see be that the blood dey their hand because na dem dey sponsor or dey support the evil wey dey go on because the indigenous people of this country we don cry we don shout to the people wey we believe say dem suppose to do something but they refuse to do something and even when we say okay na this person do am they go say let am go that means dem agree make the evil continue that means dem prefer money to the life of the people this money wey dem dey gather so gather gather gather dey borrow dey borrow who dem wan leave am for even if dem no go fit stay another hundred years because the money wey these people don gather to themselves in the next hundred years e no go finish i dey ask who dem wan leave am for the money wey you gather the money wey you gather wey be say e no dey genuine you leave am for the children wey no know the value na gamble dem go take am play because una no train dem una dey live in lies They also tell the children say na this na the way to follow because the children wey una dey bring na wey dey follow una dey come una don dey tell dem say na this way we dey follow make una come after us because we come see am say as una dey comot una dey put una children make e dey replace una which means make the lie continue so the pikin wey no know the value of good money of genuine labour that pikin na the same gamble na go take those money take do e no go take am do anything wey dey tangible if you ask me instead we dey borrow up and down my people the money wey these people don gather put for one place they decide to establish something for this we country employ people wey no get work better go come out from this country we dey hear am now say other country dey dey carry our doctors dem go dey give dem work for another place our own people. doctors and nurses. doctors and nurses dey go out go dey dey go dey give dem employment meanwhile we dey cry for here say we no get we no know wetin we suppose do we dey suffer when headache worry one person e go enter aeroplane e go crash one day for road e go dey fly dey go meet one doctor for outside make come take care of am meanwhile we get hospitals for here if all this money wey una don gather to una sef una decide to invest am for dis country use am build investment when e be say e go get effect for the life of the people. employ the people wey no get work train professionals People go from other country dey come here god bless this country mm. god bless this country we get e give us intelligent people if you go outside this country now people wey you dey hear their name wey dey make make other country name dey reign na pipo wey comot for this we country na our own people wey go there na dem go dey make name for outside but because i dey always talk na say na wetin pesin comot eye na im mate do pass am ah. we leaders comot eye for the gift wey god give us for this country we leaders comot eye from our children wey dey suppose to train as professionals for different field dey comot eye dey look to how dem wan take loot di country how dem wan take loot di treasury how dem wan take enrich themselves na so god do one people for bible when dem dey cry cry cry say after everything wey god don do for dem dem no still appreciate am god come say make una chop meat na una nose e go for come out mm. as una dey loot una no wan invest and una still want more still wan put the country for more deep shit una go loot just like those people eat that meat e come dey come out for all their nose come become problem for them make una continue na the end result na e be that mm. and if una think say una wan leave am for una children wey no know the value of good labour na gamble dem go use am take play. Oh madam ikwekwa vex this morning All right, my people, una still dey listen to us on una uh, business and lifestyle program inform me with olayemi and co dis morning ha This one wey my brother just dey shake from head from e dey bounce from head to toe e <laughs> just dey shake e just dey shake abeg make we hear make we hear you dis morning suffering oh, because i know say you dey vex yes yes ma um, i i really thank you for this for this topic wey you bring come and no be topic wey be say we go just fit we just fit take one day and i'll tell you why i think so Now play play like play as we to bring agenda topic come out we talk of agenda 2000, 2020 discuss and enter glory 2021 today the realities of the private agenda of a certain people or of a certain cartel then be the exact thing we would see today before our very eyes now, from the question where you, where you ask, you know, where your God, mom, Madam Keeper, don't put him out, We concern um, pe- um, people as in Mirror Nigeria, when people value money over over lives. I want make we understand, say, first of all, the constitution will they use for Nigeria fraud. Of course, everybody know as people that they follow the trends or follow events for the country, they know say the constitutional fraud and by that constitution now a particular cartel right organize the constitution put every clause everything way they required for them to know what to do because they get long-term plan they make if anything happen today the constitution no go guide them because certain clauses they way allow them to do wetin they wan do and the constitution no go guide them, because the constitution be like book wey entail two subsection of views views uh, so like northern view and southern view mm-hmm. so when they go do things by northern view the constitution no go catch them mm-hmm. so but when the southerners come do things based on southern view mm-hmm. they go use the constitution of the northern view take catch them That is simply what they happen. And why it be like that? Because the constitution actually now material way completely uh, um, um, um, um, introduce the the um, the era of a particular cartel. And that cartel now don't they run this country. What make me toss the cartel they run the country? How would a people take a stand on a particular suffering where they go on for their for their place and say, because of this matter, presidency go move down to the south so that we go see how we will manage the interest yes. of the southern people mm-hmm. even though we dey manage the interest that we be the na we be the uh, wild goose where they lay the, golden, the golden, egg. egg so we go see how we manage it so that at least we go They emancipated even as the rest of the country now the northern group gather together now we had seen through the talk oh. yes gather together can't disagree Say then take sides with the federal government on VAT. Mm-hmm. The northern group takes sides with the, so the federal government, federal, on, federal VAT. government yeah. on VAT, and then value added re- tax. value added tax, and then reject the proposition. Say, say make, make uh, presidency, presidency, come come south. south. And Ogadiyan will tell us say they think that they flesh out the amalgamation mm-hmm. the real regions where they amalgamate They think that they flesh out So see the city division wey dey amongst us why all these things dey happen the whole concept of the agenda na to take hold of the commonwealth of this country and fully jurisprudize or uh, uh, put they wan juice am properly yeah, juice am well proper, so that in the end south north go fit waka comot south go dey on their own because if no be so why you go agree <laughs> if no how ah, why you go say you dey construct railway from from from eh, eh, one place to another man country why make we dey look make we begin dey take every point one after the other one the first the first female um, uh, uh, um, uh, navy commodore wey nigeria ever get her name na i think melafia or malafia na her son name abubakar melafia her first name jumei or so that 1988 she joined Navy. She'll be the first Nigerian and the first northern woman or northerner we get that kind of rank. Mm. And hmm. maybe if I know the mis- mistake come, but she'll be the first woman to be Navy. she she she be international lawyer as we speak right now. She did talk some days ago. They talk say you say, Do you know? Say it go they preferable say Nigeria build walls. Now money we they talk of oh, mm-hmm. build walls around Nigeria to cut us off from our neighbors. Or we go mount heavy surveillance. Is it because for Niger Republic, mm. an average soldier gets between 30 to 40 arms under him belt. The day where hunger strike him, he go sell to bandits. Mm. Yeah. One weapon mm. for, for twenty dollars. Eh, yeah, for twenty dollars. For, for, for thirty or twenty dollars thirty or twenty dollars you know how much that one be when you don convert am now these same people ecowas then they give them these weapons. okay they donate am. see see well, see when, when i dey talk say so foreign foreign hands. Uh, that dey eh, this matter say na dem dey even dey sponsor. yes these atrocities wey yes. happen for this country. say dem dey donate am say to dey wan use am take fight uh, fight. Uh, uh, Boko or fight uh, terrorism. Mm. Yet they put her in the hands of people when they go fix sell them to bandits. Every day, all these weapons they move. Now, this same government for money eh, for money issues open borders for people. Yes. Yes, Fulani. Because if you see all Fulani, all Fulani resemble each other. Mm hey, eh, you no go fit tell say na nigerian fulani or niger fulani or eh, eh, uh, Chadian. chadian fulani or guinea uh, uh, guinea guinean or malian, or malian yeah. you no fit tell mm. they go lead And this point they get access to our pvcs our voters cards mm -hmm. they mm-hmm. get access to uh, um, documentations you understand id card national id, ID card. card they have nin they get nin and these same people then they buy weapons they enter even federal government admit say these people are foreigners. Yet, ironically, then they protect these same foreigners as against us. As against the indigenous, indigenous people, of, Nigeria. of Nigeria. Why? Because of the takeover of the territories of the country. Our farmlands, our people go plant crops, these people go spoil them. So that these people go there impoverished, why these other people go there enriched. Mm. Now they don't bring VAT issue now. Say they want to collect VAT for south southern governors dey agitate and some of them talk say this thing na protest na protest this thing be and they dey vex wetin be the vex inside because we go come begin dey tax their tomato sellers Mm. we go mm. begin dey tax their yam sellers mm. we go begin and when we begin dey tax them mm -hmm. which mm-hmm. means this money now go come these people their wealth wey they don gather overnight mm. go come deplete go come deplete they go tax cow all this movement of can open grace in the matter now, maybe they tax this thing. Mm. Or we go tax them when it comes out. Mm. Yes. So you see the money issue now. So because they don't want make this thing happen, they take stand over the people. So in the long and short of it, you go see say, in order to keep this money constant in our hands, we go hold government. So South is unconstitutional for una to decide say I want presidency, <laughs> and it's also unconstitutional say because una dey confuse vat for business for eh, eh, eh, business tax yeah business yes uh, for sales sales tax sales tax tax. you understand me i no understand so the same the same constitution <laughs> the same constitution oga been write those points yes, tomorrow yes so so this same constitution see how they take make am <laughs> so if this thing be like dis wetin southerners go do obadimo don talk say tomorrow na we go tok wetin we need to do for this matter so all this whole issue na money issue now once we don't put all these policies down, then the people can be sidelined. That's the thing. And once other people speak like this, just don't say uh, uh, uh, Supreme Court. Now them go run them. I you want to run Supreme Court? Yeah. Mm, mm, mm. Oh, thank you. I think you just <laughs> remind me of something. Eh, eh, you see, when I talk, say, um, uh, oga uh, uh, businessman bandits talk, say, bandit and Boko Haram, they are businessmen. Yes. Say, the anti-open grazing bill mm-hmm. not implementable yes remember wetin ohaneze tell dem you know say because they themselves get intelligent reports yes That say go and implement your anti-grazing bill forget police and use your ebubeagu and yes eh, amotekun but wetin south south get wetin be the security architecture hmm. They no. you see, say that. Wait, you see, uh, you see, say the mission adjoined. Eh, they get COVID nineteen to monitor at the open grazing eh. day. Good. Now, for the fact that say they don hold that meeting yesterday, na that same meeting exactly like this they hold am when the PIB mm-hmm, come mm-hmm. out as thirty percent against three. Yes. When they go for amendment, and remember that after that meeting of yesterday, the supreme court judgment on vat go dey lost because they they the mm. whole hmm. thing because na nineteen northern governors. wait wait wait uh, see, see oh oga adeomo abeg rush business <laughs> businesses and market Ma waka. madam eh, before, before uh, eh? it, i just mm. wan drop this point. okay shey you know say for uh, uh, for kebbi state they don they don kidnap kidnap i mean they get about over ninety something people dem dey kidnap kidnappers den as a, at the moment their governor talk say uh, kidnapping, uh, banditry is over exaggerated. So which means so that's people, so yes, so that's in the indigenous people of Nigeria wey dey under kidnappers dem. A, a a governor dey talk say kidnapping is over wetin exaggerated. No. Eh, no na small small but no forget o oh, over exaggeration will always help to make our foreign reserve deplete. deplete okay all right well we, we this sabi, one we sabi uh, yeah, uh, put dots yes, oh, together when we help, get the bigger the, picture yes uh, well uh, another thing dey here when i go even mention when e still concern loving money more than dating. okay uh, sharp sharp twenty twenty i mean twenty-eight today na twenty-eight day of the month of september twenty twenty-one informing business news get this one say uh, if every state when uh, every state don initiate or don begin dey imitate lagos and uh, rivers on VAT matter, mm. there will be crisis. Where and crisis that VAT is being confused by these state government as a sales tax. This one they come from governors and emirs forum yesterday. Okay. <laughs> because what are they even they use the language not, eh, elders elders forum. We not go we not go school. Mm. did they use the language elders forum, are they quick? A good make we know say that emirs hold that meeting okay. and governors yesterday. Okay. All right the cbn the same traditional rulers yes. wey we dey wey we preach say make dem suppose dey correct the wrongs make dem suppose dey correct the wrongs of make dem no dey put their hand for politics yes, again yes. dey spoil our country for us na the same people na im be this. cbn that is the central bank of nigeria go launch a e naira on october first they say no going back. Uh, uh, uh, b, uh, uh, b, uh, cryptocurrency after they don stop cryptocurrency they come put allow the same newspapers wey dem tell yesterday tell before say make dem no dey print anything concerning central bank again dem eh. come allow dem dey talk about say make dem give the notice to the world how you fit create your e-wallet how you wetin im im currency mean mm. how you go fit get am and all of those ones. abeg plan. Eh. <laughs> crude don crude lifting the scandal wey dey nnpc now don get e don get k leg as uh, the house of rep and everybody don talk say nnpc get case to answer hmm. say kuru don vanish from their hand na brown no eh, who be the minister who be the na buhari be <laughs> oh. minister eh, so you get question to answer na also uh, maybe group manager yeah <laughs> kyari uh, uh, uh, <laughs> petrol subsidy don hit nigerians una dey see petrol subsidy don hit nine hundred and five point two seven billion naira oil rises to 79 dollar and then 71 I mean 79 dollar 71 cent. Government policies suppose they boost private school I mean uh, private sector infrastructure and funding but Nigeria policies di- they diminish and vanish private businesses. Opposite. and they boost private pockets. and they uh, uh precisely. fuel scarcity dey loom as tanker drivers dey mobilize to go on strike nationwide because of bad roads and uh, um, yeah bad roads and the safety of drivers. Uh, russia don agree say dem wan help nigeria take revitalize um, uh, revamp ajakuta still mm, company okay na their own interest be yes, yes. meanwhile their their weapons full nigeria full the hands of the no e go help to further dey do the weapons for here uh, okay okay okay yes now russia does ak forty seven, the original one and naija steel company na manufacturing plant Mm, mm. you need steel for that for material okay uh, all right but i kekwa abeg market waka na so e be for me. market waka eh, um, rice now dey for thirty-three thousand while rubber for inside na one thousand eight hundred and cup na one sixty our rice our nigerian rice some dey for twenty-seven thousand some dey twenty-five thousand rubber na one five some na one six some na one four and cup varies from one thirty one forty one fifty our own rice then we still get our local rice again when dey come for hundred kg that one still dey for forty-five thousand rubber na one two White cup na one ten our brown beans two thousand naira for rubber one eighty for cup our local one thousand six hundred for rubber one fifty for cup our white beans na it e cheap pass for market na rubber na one four cup na one thirty hmm. melon uh, hand melon na one five cup na one thirty Why angel melon I want to cup na hundred naira ogbolo don dey go up small small and i no know why despite say okra don see plenty for market now okra don plenty for market ogbolo dey sell five thousand five hundred five thousand five hundred for rubber uh, cup still dey for five hundred some dey sell five fifty groundnut oil groundnut oil don sell wrapper o groundnut oil even na the one wey dey sleep o for twenty-five litre. Mm -hmm um, sorry twenty litre because na twenty litre that rubber bin uh, be white so uh. seventeen thousand two hundred for groundnut oil four litre dey go for four thousand three hundred red oil sef that one ita be follow am red oil na twenty-four thousand naira for uh, blue rubber twenty-four thousand naira for uh, twenty-five uh, litre while four litre now dey go hmm. three thousand seven hundred garri today for thirteen thousand five while rubber na two thousand four hundred that one na the market waka for the week we know say na when oil go up e dey affect na dey take dey cook everything yesterday i say make i buy soap wey dey take dey soap for market the soap small go. when i ask dem say because of say oil dey high so my people na wetin person comot eye o na im person dey do pass I don hear wetin we talk this morning our leaders we dey beg una this eye warn am okay eh, no talk to our people. my people we dey we dey beg una this uh, morning say make una no comot eye for the things wey e be say go move this country forward as our leader dem don comot eye make una no comot eye because na just few no fit just carry all of us put for inside hole na we many e pass na we put dem for there anyhow when e be they no go stay there forever they go always come now because all travellers must come back home like as i dey talk am <laughs> my name remain sandra ike kwasalotuna. Mm, but some some travellers dey die for the place wey dem go. <laughs> my people i wan um, use this opportunity take. my people i wan use this opportunity take um, uh, talk to the indigenous people of nigeria say dey get work when you go fit do rescuing nigeria dey your hand and how we go fit make sure we stop the value of money for life dey our hand tomorrow you go still take time lis ten o oh, because the answers dey come tomorrow and when e come use am because the information wey you hear and use na im be your power my name na adeyomo for now una go hear about us better for now you wan change your name later <laughs> my people as the matter come be so It can't be say we inside country when it be like say certain people don't make themselves god but you know say nero he thinks he be <laughs> god one day now him by himself telling bicycles made and she carry knife take you come looking for die because he don't kill god people plenty one day one day all those gods dey dey quench one day one day na person na him still kill eh, julius caesar i no dey talk say person go kill anybody o oh, but e get where goat go play rough play rich. na inside person belle na you come end up i be isaac mary littleton arkinson merry christmas. all right my people i salute una once again and um, thank una say una lis to us listen to una business and lifestyle program informing with olayemi and co this uh, beautiful morning uh, una don hear wetin we talk well i go just talk say the information wey una hear and use na im be di power wey una get to take comot for the situation where we find ourselves we the indigenous people, we get the we get the power we get the will and we go get am right whether you dey for north o south east and west we go choose to use love if we combine our love together in fact we go overpower the people wey dey put us under eh, under wetin subjection on uh, eh, eh, we go overpower them we go liberate ourselves from the mental slavery wey dey put us so conditioning social conditioning e don reach the time wey we go take hold and take charge till tomorrow we go come again my name na olayemi i salute